dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu rwanda abakurikiye radiyo y'ijwi ry'amerika mu kiganiro dusangira ijambo twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi tubagezaho ikiganiro by'umwihariko turi mu mujyi wa kigali mu rugo rw'umunyapolitiki victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka fdi inkingi ritaremererwa gukorera mu rwanda ritavugwa rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madame victoire ingabire muraho neza muraho muraho murakomeye reka twibutse abakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo ko madame victoire ingabire ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi yaje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ariko ntabwo iyo nzira yayigezeho byarangiye afungiwe ibyaha bitavuzweho rumwe ku ruhande rumwe kuri madame Victoire Ingabire wafunzwe ni ibyaha bishingiye kuri politiki ku butegetsi bw'u Rwanda n'ibyaha bwavuga ko yakoze madame Victoire Ingabire mwatangira musangiza abakurikiye radiyo y'ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo ubuzima bwanyu muri gereza
murakoze mbashimiye kumbwira ijambo kugira ngo mbanze nshimire vuba d'Amerike kubera rimwe mu maradiyo igihe nari muri gereza yatumaga ngumana imbaraga kubera ko kenshi habaga ari ikibazo kindeba kireba ishyaka ryanjye bakivugagaho ibyo bintu bitera imbaraga muri gereza ikintu cya mbere gitera imbaraga ni ukumva ko abantu batakwibagiwe hari abantu bakikuvugaho hari abantu bakigutekerezaho iyo rero hari ibikorwa binshyigikira byavugwaga kuri radiyo yanyu byanashimishaga bikantera imbaraga ubuzima bwo muri gereza rero kuri njye nabufashe nk'urugendo rwa politiki nari ndimo nkomeza nta ntabwo kuri njyewe navuga ngo hari icyahagaze cyangwa hari icyagize gute niyo abantu basuraga narababwiraga nti turi mu rugendo ntabwo urugendo ruhagarara wenda ushobora gutinda kugera ku cyo wifuzaga kugeraho ariko ni urugendo ruba rugikomeza na gereza ni urugendo ugiye muri gereza kubera ko bavuga bati ibintu wavuze ntabwo ari byo ubutegetsi bushobora kuvuga ko atari byo ariko njye nkabona ko ari ibibazo kuko nari navuze ko ari ibibazo nagezwagaho n'abaturage nubwo rero ibibazo abaturage babingezaho nk'umunyapolitiki nkavuga nti ndashaka kugira uruhare mu kugira mu gutanga umuti w'ibyo bibazo kuri njyewe nkaba ndi muri gereza kubera izo mpamvu ntabwo byigeze bigira icyo bimpungabanyaho na gatoya mu kwemera kwanjye kwa politiki mfite umunsi wawe wa mbere muri gereza wari umeze ute
burya nagize hari ikintu cyamfashije baza kumfata bari barabanje kungota polisi yari imaze icyumweru yarangose icyo cyumweru rero cyampaye umwanya wo kwitegura mbona nubwo iminsi ntigera mu rwanda nahise ntangira kubazwa kuva mu kwezi kwa kabiri mu kwa kane ndafungwa barongera baramfungura ariko nabonaga ko inzira ari ugufungwa ariko ntabwo nari mfite ariko urabona niyo bari kubwira ngo bari kujyane muri gereza ugira ubwoba ariko kuba nari maze icyumweru barangose nagize umwanya ari mu mutwe ari mu mutima kubitegura no kubyakira ku buryo ndibuka toni kuramba yinjira hano uzanye n'abandi bapolisi benshi na mandada ari nuje ntacyo twona mbwe ntabwo nari gutegereje wari waratinze kuko wari umaze icyumweru nyuma y'umuryango barinjiye kare hanyuma ndagenda nditegura turagenda hanyuma ndara muri gereza ndara muri kasho ya polisi kicukiro niho hantu hangoye kuko namaze amasaha mirongo irindwi n'abiri ndi ku mapingu ijoro n'amanywa niho navuga niko gace gatoya k'ubuzima bwo muri gereza bwangoye mfatwa tugenda bari ku mapingu bayankuyeho ariko nagize ibibazo bikomeye by'ubuzima natangiye kugira ikibazo cy'umutima kubera ko sinasinziraga naraga mpagaze nkirirwa mpagaze ku mapingu hamaze kugira icyo kibazo cy'umutima baramvura ndibuka rwose hari umuganga w'umupolisi witwa nyamwasa ntashobora kwibagirwa niwe waje bahamagaza kundeba yaramfashije cyane yafashe umwanya wo kunganiriza areba n'ubuzima mbayemo rwose arabwira na bagenzi bati niba abana bavuga ngo mufunge ntabwo bavuga ngo mufate nk'igikoko ababwira ko bankuramo amapingu yari yazanye n'umwemfirimiyeri aramubwira ati mufashe aransasira ngira kuko matera yanjye yari ariko baranze barayibitse ahantu barabizana byose baramfasha ampa ubufasha bwose bushobotse ndoroherwa hanyuma ubuzima bwanjye ubwo ntangira ubuzima bwanjye muri gereza muri kasho ya polisi hanyuma ni mu rukiko rumaze gufata icyemezo cy'uko ngomba kujya muri muri gereza nabwo ndagenda ndibuka ninjiye bwa mbere muri gereza ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwa cumi bibiri na cumi gereza iriya bitaga dizinefu sa tarante nagezemo mu ma saa mbiri z'ijoro nagezemo mu ma saa mbiri z'ijoro hanyuma rero nabwo banyakira neza hari umuderete nahasanze ari umukuru wa polisi muri nyarugenge depisi wa nyarugenge niba hari abantu buri gihe nababwe twanabaye n'inshuti urugendo ndababwira nti niba abantu banyakiriye neza mugatuma ntabwo bangira muri gereza ni kuko banyakiranye urugwiro nk'aho atari muri gereza ugerageza guhina amagambo
banyakiriye nk'aho atari muri gereza bituma impeta niyakira mbese nta kibazo uburyo ubisobanura umuntu ashobora kumva ko wagira ngo wavuye i burayi uje muri politiki ariko witeze gufungwa nibyo mva i burayi na bagenzi banjye tukaba twarakoze isesengura ryose ry'ibishoboka kuko uburyo uri mu nzira ibintu ntabwo tuvuga ngo iyi nzira ngiyemo cyane iyo uri nzira utiyiha donko ari ikintu utari bwihe hari ikintu uzi kuri busabe uba uzi kuri busabe bakaguha uzi kuri busabe bakakwima uzi kuri bunyure mu nzira zigoye donko inzira zo kunyura no muri gereza ni imwe mu nzira twe twaratekereje ndetse twe twaratekereje ko n'ibibi bishobora kubaho nari naratekereje ko bashobora no kundasa nari naratekereje ko bashobora kumfunga nari naratekereje ko bashobora kundekera aho bagira icyo bantwara kandi ntibatumenye hari n'icyo nkora nari naratekereje nuko bashobora kunyemerera urumva izo nzira zose twe twarazitekerejeho umuntu rero yarabyiteguye mu mutwe mu mutima mu mubiri ari nta kibazo ku itariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ahagana amasaa tatu saa yine nibwo hasohotse itangazo rivuga ko uri mu mfungwa zirenga ibihumbi bibiri zigiye gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu paul kagame iryo tangazo uryumva waryakiriye ute
itangazo ntiryakiriye nigeze ibyishimo byinshi cyane kuko bwa mbere ntabwo nabyumvaga kugira ngo mbyumve nurusha abafungwa basakuza cyane birukanka bavuga ngo mufungure radiyo mufungure radiyo iyo uri muri gereza bavuga ngo mufungure radiyo uhita wumva ko ari inkuru y'abafungwa byanze bikunze kuko ibindi ntabwo abantu babyitaho cyane ndabona nahise mfungura radiyo mpita numva nyine ko ku itangazo bararibuze ndishima nshimira imana hanyuma nanirwa no gusinzira kubera ibyishimo naraye nicaye mu by'ukuri
nyuma y'imyaka umunani rero muri gereza tubwiye ibyo wigiyemo uburyo ubuzima bwawe bwagenze kugeza ubu ngubu twavuga ko ingabire victoire umuhoza abayeho ate hano muri kigali
mbayeho neza ntangiye kumenyera ubuzima bwo hanze ndagenda ahantu hose njya mu misa gusenga njya mu isuku mpura n'abaturage mpura n'abaturage hirya no hino mu biturage maze kugera hirya no hino ndimo kugenda nganira n'abantu namenyera ubuzima bwo hanze nafata umwuka nk'uko bakunze kubivuga umwuka uri hanze mu gihugu ukomeze ko turi muri gereza twavugaga ngo hanze mu gihugu ukagira ngo twe turi mu gihugu ndimo ndagenda amenyera mu buzima nta kibazo gihari
iyo umuntu avuze ngo mubayeho muti hari ibikorwa bishobora kuba byakwinjiza amafaranga mushobora kuba mwakeshaho amafaranga bimeze bitaho ngaho
ntabwo ndashaka akazi kampa amafaranga navuga ahubwo ko ndimo kwiga ndimo kwiga kuko imyaka umunani uburyo umuntu ari muri gereza nubwo nageraga igihe cyo gusoma ariko nashatse ni naratangiye ndi no muri gereza banyemera kwiga muri univerisite y'i Londres mu bintu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga mu bintu by'ubucuruzi nizemo n'ubundi nshaka kugeramo diporome yindi ihanitse ndimo kubyiga rero ntabwo ndashaka akazi kampa umushahara ndakiga dusubiye muri gereza gatoya byavuzwe ko wandikiyemo igitabo wise entre quatre mille ngenekereje mu kinyarwanda bavuga ngo hagati y'inkuta enye nibyo waracyanditse nibyo igitabo naracyanditse nacyanditse mu myaka ibiri itatu ya mbere mvuga ubuzima nari ndimo mvuga uburyo nafashwe ku rubanza rwanjye rwagiye ubuzima nabayemo muri gereza mu by'ukuri nageraga ngo nsogongeze abantu kuri ubwo buzima kuko nari nzi ko nk'abarwanashyaka cyane b'ishyaka ryanjye bari hanze cyangwa abandi bantu bashyigikiye bari hanze cyangwa n'abandi bose kumenya ubuzima ndimo ncamo ubuzima ndimo ubuzima ndimo kubamo muri gereza hari amakuru yavuze ko wagituye umwe mu barwanashyaka mu byo nagiye nsoma bavuze ko ari irage na irimine kugeza ubu bitazwi aho aherereye nibyo nabyo
irage na irimine ahubwo ntekereza ko kimwe mu byo yazize ni uko igitabo kimaze gusohoka bari ngere nasabye uruhushya ko bakinzana kuko nari mfite uburenganzira bwo gusoma ibitabo ibyo ari byo byose ndabona nasabaga ko nanjye bakinzana kugira ngo ngire kopi muri kopi banzaniye rero irage yari yanditsemo ati urugamba rwa demokarasi turiho rurakomeje ntekereza ko iryo jambo niryo irimine yazize iyo mwibutse iteka agenda akaranyica kubona umuntu azira gusa kuvuga ko ndi ku rugamba rwa demokarasi ibyo bikaba ikibazo cyo kugira ngo umuntu atakaze ubuzima abo mwarashoboye kuvugana n'inzego z'umutekano ngo mumenye niba ubwazo zarakurikiranye ngo zimenye niba zamushakisha bongeye kubera ko byabaye nkiri muri gereza mu myaka ya nyuma ari umuryango we ari ndetse ari n'ishyaka n'izindi n'andi mashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu bose bakoze uko bashoboye kose barabajije ariko imyaka imaze gushira ari myinshi nta ntacyo bigeze badusubiza Nta- Mufite nta icyizere?
kigaragara gihari mufite icyizere ko yaba ariho
biragoye gusubiza icyo kibazo kuko ntibigeze bamujyana imbere y'inzego z'ubutabera ngo umuntu avuge ngo uburyo bakujyana imbere y'inzego z'ubutabera uraburana ubona ko navuga batafungiye aha." ariko iyo utajya imbere y'inzego z'ubutabera hanyuma abantu bakavuga ngo umuntu yarazimiye biragoye kumva ko umuntu azimira nk'urushinge mu gihugu umuntu akazimira abantu bamenya aho yazimiriye ni ikibazo gikomeye abakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo turabibutsa ko turi kuganira n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madame victoire ingabire perezida w'ishyaka fd inkingi ritaremererwa gukorera mu rwanda Ah, nababaza ngo muzakomeza ibikorwa bya politiki
we icyo ni ikibazo abanyamakuru bambaje ngisohoka muri gereza ni ikibazo nashubije n'ibyo nzakomeza ibikorwa byanjye bya politiki ngira ngo mfungurwa hashize ibyumweru bibiri gusa ishyaka ryanjye ryongeye kuntorera eh, kuriyobora indi manda y'imyaka ibiri ni ukuvuga rero ko niba aba bagenzi banjye dusangiye urugamba rwa demokarasi barangira icyo cyizere noneho nkaba mfite n'amahirwe yo kuba ndi hanze nta mpamvu yo kudakomeza icyo cyizere bangiriye
Ah, muri uko gukomeza murateganya kuba mwajya mu bikorwa byo kwandikisha ishyaka
mbere yo kwandikisha ishyaka hari byinshi bigomba bigomba kubanza kubaho icya mbere ku birebana ishyaka ubwaryo dufite abarwanashyaka bafunze abari bahagarariye ishyaka ryo- bose mu gihugu ndetse n'abari baduhagarariye mu turere tw'igihugu umwe yarishwe ari mu burasirazuba abandi barafunzwe kimwe n'abari bakuriye ishyaka urumva icyo ni ikibazo ntabwo wavuga ngo ugiye kwandikisha ishyaka ugifite abantu bakiri mu, mu, mu manza turashaka kubanza gukurikirana ibibazo by'abo ngabo bikarangira bikava mu nzira ikindi cya kabiri urabona mvuye muri gereza ngomba kubanza nk'uko navugaga gufata umwuka mu gihugu ndimo ndahura n'abaturage abaturage bamwe barakubwira bati dufite ikibazo cy'ubukene hari ubukene bukabije nubwo harimo abakize bake cyane iyo ubonye imodoka ziri mu mujyi wa kigali ubonye amazu ariko iyo uganiye n'abantu mu cyaro abantu barakubwira bati turashonje hari umuntu uherutse kumbwira akantu keza mvise keza karababaje ariko yavuze ngo turimo turakopa ubuzima ndetse gukopa ubuzima ni iki ati ngereranyije ibintu nsabwa kugira ngo umuryango wanjye ubeho ati nibura nagombye kuba ninjiza amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi atari ko mfite ayo nshobora kubara ninjize ni ibihumbi mirongo ine kandi wa muntu wo mu giturage uvuga ati nibura mfite munsi y'urugo ndanahinga usibye ko namubwiraga ati uturima twanjye kubera ko abana bari kwiga ndimo tugurisha nkuko turimo hari ubukene ndimo ndatugurisha mwese nidushira bizagenda gute ati nyine ni ni uko gukopa ubuzima umva ni ikibazo abo mu mujyi nabo barakubwira bati ubuzima bwo muri kigali aho bugeze ntabwo tugishobora gukurikira Donc, ni ukuvuga niba umunyarwanda ari mu giturage no mu gihugu umu- mu mujyi akubwira ati ubuzima bwanjye ntawe mfite mpagaze muri iki gihugu urumva ko ntabwo nakwihutira gukora politiki ntabanje kumva ibibazo by'abaturage kugira ngo noneho kuko icyo nshaka gukora ntabwo ari ishyaka ryo kugwiza umurongo mu gihugu ndashaka gukora ishyaka ritanga ibisubizo ku bibazo abaturage barimo niba ari umunyarwanda w'umukene avuga ati ntaho umwanya ntabwo ndi kwibona sindi kubona umwanya wanjye mu gihugu mbere yo ko njya kwandikisha ishyaka ndabanza ndebe ntiwo muturage eh, si umwanya mu gihugu kuko umuturage ni umunyarwanda agomba kugira umwanya we mu gihugu umuturage afite uwuhe mwanya hari ibibazo ndimo ndumva abarimu abo umwarimu arambwira ati mfite ikibazo cyo- ndashonje barimo barambwira ngo nintange ireme ry'uburezi atari ko si ireme ry'uburezi ndaritanga amasomo gahunda z'amasomo baduha bazihindagura buri munsi Ba- bakatubwira kwigisha nta mfashanyigisho dufite bakatubwira kwigisha nashonje nawe wa mwana nigisha arashonje umwarimu aherutse kumbwira ati umwana yaje yakererewe angwa imbere ndamu mu gihe muzanzamuye murabaza ese mwana wabaye iki ati maze iminsi ibiri ntarya ati nzigisha umwana ntariye nigisha umwana utariye ireme ry'uburezi rizavahe ibyo bikanjyana kuri bya bindi duhora twumva ko politiki ihari y'u- y'ubukungu ubu ni ukugira ngo tuzagire ubukungu bushingiye ku bumenyi nese niba ubumenyi umwana atabuhawe mu ntangiriro hasi ubwo bumenyi tuzabukura hehe ubwo bukungu tuzabwubakira ku buhe bumenyi abana batahawe Urumva hari ibibazo byinshi bihari biri mu gihugu hari abacuruzi abacuruzi bacuruza tuvuge nk'abacuruza amafaranga niyo minsi navuganye n'abacuruza amadolari bariya bari- ba- bakora abavunjayi abavunjayi barambwiye bati mbere banki yaratubwira beneri yaratubwiraga ngo du- dushore nibura miliyoni makumyabiri izo miliyoni makumyabiri twarazishoye ati n'ukwezi kujya kurangira utarashobora kubona abantu baza kukugurira ayo mafaranga ati none beneri aravuga ati "Bwana, none ngo tuzamure ngo tugere miliyoni mirongo itanu mirongo itanu byonyine ntazo dufite kandi tunazishyiramo se uragurirwa nande ko nta nta- nta bantu bahari donc hari igihugu nta mafaranga gikennye abantu barakennye hari ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga mu gihugu n'abacuruzi ubwabo barakubwira ati "Turacu- nubwo ducuruza ariko nta bugu- abo- abo bagomba kuza kutugurira nta bushobozi bafite urumva hari ikibazo gihari gikomeye cy'ubukene cy'ubukungu bw'igihugu tugomba kureba ubukungu buke buhari bugomba gusaranganywa mu banyarwanda bose abanyarwanda bose bakazamuka nibwo twagira igihugu kizamutse buri munyarwanda wese avuga ati nta kibazo n'ubwo ndi mu giturage n'ubwo ndi mu mujyi nshobora kubaho ariko igihe dufite abo bantu bose dufite ibyo bibazo hari n'ibindi byinshi nakubwira ndimo ndiga ndimo ndumva ibyo bibazo by'abaturage kugira ngo mu bantu abanza akore gahunda ihamye ya politike kuko urabona gahunda ya politike y'ishyaka nari nazanye bibiri na cumi yari iyi muri icyo gihe hashize imyaka umunani hari ibibazo wenda twavugaga byakemutse hari ibindi bibazo bigihari hari n'ibindi tubona biri imbere urumva rero mbere yo kuvuga ngo umuntu arihutira kwandikisha ishyaka ni ukubanza kureba ibyo bibazo by'abaturage ukabanza ugahura n'abaturage bakakugezaho ibyo bibazo noneho ugakora gahunda ya politiki ubereka utudere gahunda ya politiki mbazaniye ishobora kubafasha kuva muri ibyo bibazo nk'iyi ngiyi kuko no mu bibazo bya mbere bihari ni ikibazo cy'ubwisanzure nyine kugira ngo n'abo bantu kuko n'ikindi kibazo abantu bambwiye ikibazo nasanze bibiri na cumi n'ubu gihari ni ikintu cyitwa ubwoba mu banyarwanda uzi ko usanga umuntu ambwira ngo ingabire rwose turakungiza ntongere kuvuga ingabire turakungiza uhafashe pasiporo ukagenda ukava muri iki gihugu ngo kubera iki kubera ubwoba avuga ati ni ukubaho mu bwoba ubundi nta muntu uvuga nta muntu ntabwo bishoboka bite bishoboka biteza ko abantu bakomeza kuba mu gihugu bumva bafite ubwoba no kurumva hari ibibazo byinshi nk'abanyarwanda numva tugomba kwicara hamwe tugashakira igisubizo kandi ntabwo numva abanyarwanda bari mu gihugu gusa n'abanyarwanda bari hanze ndimo ndabumva hari ikibazo umwana w'umusore yambajije numva kinkoze ku mutima umwana w'umusore yarambwiye ati ngewe aho turi twifuza no kugira icyo dukorera igihugu cyacu ariko biratubabaza iyo twandika nk'inyandiko cyangwa tukabona senerije urwego rwa leta rushinzwe kurwanya ivangura rushinzwe kurwanya jenoside ruvuga ruti mwene kanaka wowe ntukavuge ntukagere n'icyo ubona kubera yuko uri mwene kanaka kubera ko iwanyu bagize uruhare mu bibazo byabaye mu gihugu cyacu iwanyu bagize uruhare muri politiki yo muri mirongo itanu n'icyenda iwanyu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda mwahina amagambo ariko wasanga uwo mwana ugasanga ni ikibazo kuko uwo mwana ni u rwanda rw'ejo niba urwego rw'igihugu rumutera ubwoba uwo mwana ubwo se turimo turubaka u rwanda rujya he kuko uwo mwana byanze bikunze u rwanda ni urwo nubwo ari hanze igihugu ni icye kandi aravuga ati mfite inyota kuza mu gihugu urumva rero hari ibibazo byinshi bigomba gukemuka byanze bikunze kugira ngo abanyarwanda twubake igihugu ibyo bibazo ibibazo birahari n'abandi mu bindi bihugu uzasanga bafite ibibazo ariko uburyo bwo kubikemura nkunda ko mu itegeko nshinga dufite ingingo ya cumi mu itegeko nshinga ivuga ko ibibazo ubundi mu rwanda tugomba kubikemura binyuze mu biganiro no mu bwumvikane nkaba nizera yuko leta dufite ubu ngubu guverinoma ubuyobozi bw'igihugu cyacu koko iyo ngingo twagerageza tukayishyira mu bikorwa abanyarwanda tugahura tukicara nk'abanyarwanda tukavuga tuti ibibazo birahari ibibazo byugarije igihugu cyacu twese turi abana b'igihugu twese tugomba kubigiramo ariko ubwo buryo uvuga bwo kuganira hari uburyo ubutegetsi bwagiye bushyiraho by'umwihariko nk'umushyikirano umushyikirano ni umwanya wo kungurana ibitekerezo ku bibazo bibangamiye u rwanda n'ibindi n'ibindi aya mushyikirano uriya mushyikirano uba mu kwezi kwa cumi n'abiri yego burya haganira abantu badahuje ibitekerezo kuri ibyo bibazo by'igihugu kugira ngo babishakire umuti hamwe kuko hari ikintu abantu bagomba kumva uburyo iyo mudahuje wavuze ngo ntabwo mvuga rumwe n'ubutegetsi ku ngingo zimwe ibyo bibazo bimwe namaze kubivuga niba rero tutabibona kimwe kuki tutahura ngo tuvuge tuti ibyo bibazo ingabire urabibona gutya twebwe turabibona gutya tugashaka aho duhuriza n'ibyo muri iyo tegeko tukavuga konsansusi tugashaka aho duhuriza noneho tukabishakira umunsi twese tukazamura kuko nemera ko dushyize hamwe ariko iyo urebye mu mushyikirano uriya mushyikirano uzambwira hari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi burimo ntawe haba harimo abantu bose bakoma mu mashyi bavuga ko ibintu bigenze neza nta mudavuga twanagerageje kenshi koherezayo ibibazo tubona ko bibangamiye igihugu ibyo bibazo njya numva bavuga ngo mwabi ibyaje kuri twita ibyaje kuri facebook nta na kimwe nigeze numva kigeze gisomwa mu bibazo tunoherezayo mwohereje mu buhe buryo hari njye nari muri gereza ku bagenzi bagenzi ku babikoze kuri facebook bohereje ibibazo kuri za twitter bohereje ibibazo ariko nta na kimwe kigeze cyakirwa ngo twumve bagisomye donc ni wa mushyikirano w'abantu bari hamwe nyine bashyikirana nk'abasangira ikigage kuko bafite ibyo bahuriyeho njye rero ibiganiro nsaba nifuza ko mu by'ukuri byagombye kuba mu gihugu cyacu na nifuza nshyizeho umutima rwose nshaka no gushyiramo imbaraga nyinshi ni ibiganiro hagati y'abanyepolitike hagati y'imiryango ya sosiyete sivile hagati y'amadini abo bantu bose baba mu rwanda bavuga ngo ni bavuga rikijyana tugashaka uburyo duhura izo mvugo zacu izo ubwo buryo bwacu bwo kubona ibintu budahuje tugashaka uburyo tubihuriza hamwe tukareba ese ibyo bibazo ntitwabibonera imiti kandi ndemeza ntashidikanya ko rwose dushobora kubibonera imiti kuko nemeza ko abanyarwanda dushyize hamwe nta cyiza cyo isi tutageraho uruhare ntacyo kuko abanyarwanda turi abakozi tuzi ubwenge tuzi ntacyo tutageraho ikibura ni kimwe ni ubushake rwo kugira ngo abantu bumve ko bagomba kwicara bakaganira
twibutse abadukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo murumva eric bagira ubusa ndaganira na madame victoire ingabire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda perezida w'ishyaka fd inkingi ritaremererwa gukorera mu rwanda madame victoire ingabire tugarutse ku barwanashyaka bawe bafunzwe ba- bagera mu icyenda niba nibuka neza mubakurikirana mute
Um, turabakurikirana kuko icya mbere bafite abanyamategeko babunganira mu mategeko icya kabiri hari umunsi wo gusurwa ku wa gatanu bajya gusurwa ariko nk'uko wari umaze kubivuga hari umunani hari ni icyenda ariko ndagira ngo nibutse ko dufite visi perezida wa mbere twagira imana bonifasi kugeza ubu tutazi amakuru ye kuva ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kumwe nya- ntabwo tuzi amakuru ye ari umuryango we ari nanjye ubwanjye twagerageje kwegera inzego zibishinzwe ari urwego rushinzwe aba- abafungwa n'abagororwa ari n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha twabasabye ko badusaba badufasha kumushaka no kumubona nkaba nizera ntashidikanya rwose ko baza- icyo gikorwa bazagikora ko barimo bagikora nkaba nizera ko iminsi mike bazamutugarurira kandi ari muzima agasubira mu- muri gereza ntabwo nta- FDI ntabwo twigeze dutinya kujya imbere y'ubutabera ntabwo bavuga ngo yaracitse kubera gutinya ubutabera kuko ntabwo twigeze dutinya kujya imbere y'ubutabera nkaba nizera rwose ko bazamugarura akajya mu butabera agahanurwa ibyaha akagaruka mu muryango we kuko afite abana batoya baramukeneye afite umudamu mutoya umuryango we uramukeneye kandi natwe mu ishyaka turamukeneye hagati aho nari ngiye kubabaza nti mu byo bashingiyeho bahamya ibyaha havuze ko mugegera mu rwanda mwageze ku rwibutso rwa jenoside muvuga ko hashobora kuba harabaye jenoside ebyiri mu byo bashingiyeho babahamya ibyaha mwicuza iki ndagira ngo mbabwire ko sinigeze na rimwe mvuga ko habaye jenoside ebyiri mu rwanda ni ibintu ngira ngo uru rubanza wararukurikiye twabigiyeho impaka kenshi ni ibintu bashakaga kwemeza ariko ngira ngo urukiko mm, rwa rusha urukiko ruharanira uburenganzira bwa muntu rw'umuryango nyafurika rwemeje ko rwasomye disikuru njyewe ubwanjye nivugiye basanga ntaho nigeze mvuga ko habaye jenoside ebyiri mu rwanda Ba- ndetse n'iyo urebye umwanzuro w'urukiko rwa mbere rukuru rwari rwankatiye ntabwo rwemezaga ko navuze ko habaye jenoside ebyiri rwemezaga ko ubwo napfobye je- jenoside kuko bavuga amagambo kuko navugaga kandi kuko amagambo niyo navuze navuze ko mu rwanda habaye itsembabwoko ryakorewe abatutsi hanyuma habakaba n'ibikorwa byibasiye bya- byi- by'intambara afite mu gifaransa niho byumvikana neza le jenoside et le crime contre l'humanité ubundi ni ibyaha bibiri bitandukanye kandi byabaye muri uru rwanda ntabwo ibyo bintu mbivuga mbikuye ari ibintu mpimba ntekereza ko noneho nyuma y'imyaka umunani noneho hari n'amakuru menshi yaje yabonetse kuruta ayari ariho muri kirya gihe nabivugaga ariko nabivuga na raporo zari zihari kuko ngira ngo abantu ari ibintu abantu batazi iyo ugiye ukareba mu- muri raporo za loni zanashyizeho ruriya rukiko rwa rusha basobanura neza ibyo byaha mu rwanda uko byakozwe uko- n'uko byagiye bikorwa ntabwo rero kuvuga ngo tu- abanyarwanda tugere ku bwiyunge turenga ibyo byose byatubayeho turenga ubwo bwicanyi bwabayeho turebe ubutabera bu- buhana ibyo byaha byose byabayeho ntabwo nabivuze ngamije gupfobya jenoside ntabwo nshobora kuyipfobya kuko jenoside ni icyaha gikomeye ya- yakomerekeye- ya- yahitanye abantu benshi imbaga nyinshi abo yahitanye ni abanyarwanda ni ikintu cya mbere niyo mpamvu ntabwo nshobora kuyipfobya kuko ya- yavukije u rwanda abana barwo n'uyu munsi turacyafite ingaruka z'ibikomere bya bya jenoside yakorewe abatutsi sinshobora kuyipfobya sinshobora kuyihakana nari navuze nti hari icyo mwicuza mu- mu byo bashingiyeho babahamya ibyaha
mu byaha byose nash- na- narezwe usibye icyo ngicyo no ku no ku cyaha cyo kinga wenda ku ngarutse kuri icyo ngicyo wenda icyo nabonye n'abacikacumu twagiye tuganira kenshi wenda barambwiye bati hariya kubera ko ariho twunamira abantu bacu wenda ntibyari ngombwa kujya kuhavugira n'ubwo bwicanyi bundi bwakorewe abahutu icyo ngicyo nabwiye ni- navuze nti umunyarwanda wese wakomerekejwe n'imvugo navugiye ku gisozi navuze ko musaba imbabazi kuko ntabwo nabivuze ngambiriye kugira uwo mbabaza cyangwa kugira uwo nkomeretsa nabivuze icyo nari ngambiriye ni kimwe ni ukugira ngo abanyarwanda tugere ku bwiyunge bushingiye ku kuri Eh, hanyuma rero victoire ingabire mufite abana bangahe
Eh, mfite abana batatu mfite n'abuzukuru babiri
ni byiza Ah, nababaza ntabwo mujya mukumbura umuryango w'iyi umuryango ndawukumbura ndawukumbura ariko mfite amahirwe yo kuba ntari muri gereza nshobora kuvugana nabo kenshi nkababona ku mafoto nkagira gute ndagukumbura nk'umuntu wese kandi ndagukunda iyo ukunda umuntu burya ntabwo mutamukumbura mugateganya kuwusura cyangwa muga- mukaba bateganya kuza kubasura
uyu aribo bazansura ari nanjye nzabasura
ubwo ni ryari Ku- gushyiraho igihe byo nta ntabwo byoroshye hari za gahunda hari za gahunda bo bafite cyane ku bana baracyafite gahunda zijyanye n'amashuri nubwo mvuze ngo barashatse barubatse ariko baracyafite amashuri baracyafite akazi usibye umutoya urimo hari gahunda z'amashuri bagomba kureba uburyo bajyana nazo Mm, ntabwo rero kuvuga ngo porogaramu ngo ni ejo cyangwa ejo bundi ntabwo byoroshye turacyareba gahunda uko zimeze
ejo hazaza rero h'ibikorwa bya politiki abanyarwanda bahiteguye bahitege ko ishyaka rya fda inkingi ibibazo barimo batugezaho ibibazo turimo twumva biri mu gihugu twiteguye gufatanya nabo kubirangiza mbanze mbahamagare abanyarwanda bumve ko ibibazo bihari ibibazo biri mu gihugu nta wundi muntu uzabiturangiriza ntabwo ari umunyamahanga uzabiturangiriza nta muntu uzava hanze ngo aze kurangiza ibibazo by'abanyarwanda abanyarwanda ni twe tuzabyirangiriza niyo mpamvu ngira ngo mpumurize ba bandi bahora bavuga ngo ingabire wafashe pasiporo ukagenda ntaho nzajya kuko ndi mu gihugu cyanjye ndifuza gufatanya n'abanyarwanda kurangiza ibibazo biri mu gihugu ishyaka rya fda ryingi rero dufite gahunda rwose yo gufatanya n'abanyarwanda tukubaka igihugu cyacu tubakubaka u rwanda umunyarwanda wese yibonamo umunyarwanda wese yiyumvamo umunyarwanda abaho nta bwoba umunyarwanda yumva nta kibazo afite tukabaho kandi ibyo bintu birashoboka mfite icyizere gikomeye ko ibyo bintu bishoboka nabivuze ni nicyo mu gifaransa bita volonte politike ita- itari yaboneka ariko ntekereza ko ari abari ku butegetsi ari n'abari muri opozisiyo ndavuga abari hanze natwe twese ko ubwo bushake tugomba kubugira bwo kumva ko tugomba guhuza imbaraga tukubaka u rwanda buri munyarwanda wese yibonamo u rwanda ntirwongere kuba isoko y'impunzi u rwanda ntirwongere kuba isoko yo kuvuga ngo urwo rutera aka- intambara mu karere k'ibiyaga bigari rwongere ntirwongere kuba isoko kuko abanyarwanda uburundi bavuga ngo ntabwo dushaka kongera gu- dufunze imipaka ntitwongere kongera kuvugana n'u rwanda kubera ko barimo badutera ibibazo abagande ba- no gusange ibihugu dukiki- du- duturanye nabyo bitwikanga usange abantu u rwanda rwumva kuba u rwanda abantu bose bavuga bakavuga ni rwa rwanda rubamo imana ikarwirirwamo ikanarutahamo n'urwo rwanda ashaka kubakana hamwe n'abanyarwanda kandi izera ko tuzabigeraho mu minsi ishize hari amashyaka atanu yibumbiye mu cyitwa p5 na fd inkingi irimo yandikiye umukuru w'igihugu paul kagame amusaba ibiganiro bigamije demokarasi mu mahoro icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga bwana richard sezibara yaravuze ngo icyo bita amashyaka ntayazi yabafashe nka asosiyasiyo mwakibwiraho iki abakurikira radiyo ijwi ry'amerika ari asosiyasiyo ari ishyaka icyangombwa ni uko turiho kandi bakaba bazi ko duhari ni bya bindi navugaga nti hagomba kuba ubushake bwa politike ku mpande zose ari ku mpande z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakumva koko ko ibiganiro ari ngombwa bakabisaba bumva ko bikenewe kandi bizarangiza ibibazo dufite mu gihugu n'ibibazo by'ubwabo kubafasha kuva hanze bakinjira mu gihugu bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu abari n'abakora ubutegetsi nabo bakumva ko ubwo bushake buhari bakabugira kugira ngo bumve ko nkatwe abanyarwanda turimo dusaba ibyo biganiro dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu kandi dufite ubushake ko ibyo bibazo biri mu gihugu cyacu birangira nta maraso yongeye kumeneka uzi ko igihe cyose iyo urebye mu rwanda uko igihe cyagiye gishira abantu bagiye bumva bati ubwo uburenganzira bwacu turabuhawe reka dufate intwaro ntekereza ko ndetse ishyaka rya fpr na perezida kagame bari mu ba mbere ibyo bintu babyumva neza kuko ntekereza ko bajya gufata intwaro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ni uko bari barabujijwe uburenganzira bwabo ntabwo rero uyu munsi numva ukuntu minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuga ati abo bantu simbazi kandi turi abanyarwanda ibyo bibaye nka ndibuka mu gihe cyo kwa habyarimana nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe wari icyo gihe kazimiri nawe bamubwiye kujya kureba wa ndibu sinibuka hariho aho fpr yari iri yaravuze ati ntabwo nabonye ati nabonye imitiritiri ndagira ngo ibyo bintu by'abanyepolitike byo gusuzugurana cyane muri iki gihe tugezemo abantu babishyire hanze twe gusuzugurana kuko turi abanyarwanda twese dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu mu mahoro Ah, keretse habaye hari ikindi mwongeraho ku kiganiro tugiranye ariko oya murakoze icyo nakongeraho ni kimwe ni ukongera guhamagara abanyarwanda bose gushirika ubwoba ufite aruyobora aruyoborwa ntagire ukomeza kubaho mu bwoba twese tukumva ko turimo dutahiriza umugozi umwe twese tukumva dushishikajwe no kubaka igihugu buri wese yumva ko afitemo ishema akagira n'ishema ryo kukivuga hanze nta nta bwoba nta zindi nginginira Murakoze.
abari bakurikiye radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo rero turabashimiye nabibwira ko twaganiraga n'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madame victoire ingabire perezida w'ishyaka fd inkingi madame victoire ingabire turabashimiye rero kuri uyu mwanya muhaye radiyo ijwi rya amerika ok namwe murakoze turagushimiye eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne